Ili ni Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe na fide niyongabo mu burundi abanyepolitike ntibavuga rumwe ku itunganywa ry'amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baze mbere n'ibwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse nk'iryo bwirizwa shingiro uraje umugwi uzocungera amatora bitwa sini abawugize ni basoma mbike ba petero nkurunziza uyo ni charles nditije umukuru wa iprona itemewe n'intwaro yo hagati mu burundi avuga igituma ayo matora adakwiye gutunganywa uburundi aho tugeze si aho gusubira mu ihumbi si aho gusubira kurondera kurara rw'ubunda amatora rege reka tuyitegurire ubudashobora kujya mu matora demokarasi n'ubumwe imuca mu gutwi ikarengana mu kundi uyo nawe ni agaton rwasi umukuru w'umugambwe cnl akaba n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko atagisivya amatora ategerezwa kuba ukwezi kw'icenda kwaraye gutanguye ubumwe bwa afurika bwaguhariye ukwezi kukwegeranya ibigwanisho bito bito bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye vya afurika imbere yuko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele tuyahere kuyavugwa muri afurika umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni antonio guterres asaba abatangiye imfashanyo z'amafaranga gushitsa ibyo basezeranye kugira ikiza ca ebola kirwanywe yabishikirije mu rugendo rw'iminsi itatu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gushigikira ibikorwa vyo kurwanya ico kiza guteresi yabwiye abamenyeshamakuru i kinshasa ejo ku munsi wa mbere ko onu imaze gutororokanya ibice cumi na bitanu kwijana gusa by'amafaranga akenewe yo kurwanya ebola mu gice gisigaye cy'uyu mwaka yabishikirije imbere yo kubonana na perezida felix cisekedi uwo mukuru wa onu ku munsi w'imana yaranagendeye kandi ikigo cyatekanirijwe kuvura abanduye ebola mu buseruko bw'igisagara cya beni perezida wa gabon ali bongo ondimba ari kwisuzumisha i londres mu bwongereza ni mu rugendo arimwo rw'umuryango byashyikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere biranahakana ko amagara yoba amukitse inyuma hafi y'umwaka agaragaye ko aviriranye mu mutwe amagara ya bongo yamye adashirwa ahabona mu gihe uwo mukuru w'igihugu wa gabon yabonetse gake ndetse anavuga n'amajambo make kuva atahutse mu kwezi kwa gatatu inyuma yo kwivuza mu mahanga umutegetsi w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko yasuzumwe kuvirirana mu mutwe mu kwezi kw'icumi igihe ajya kwisuzumisha muri arabiya saudite ibiro bya perezida muri gabo byashikirije ko perezida akiramutswa amabanga y'igihugu kandi ashobora gutahuka vuba leta ya gabo yarahakanye amakuru yashikirijwe n'ikinyamakuru bloomberg ca muri amerika cavuze ko amakuru caronse gihawe n'abari hafi ya bongo ko ari mu bitaro i londres aho amagara amukitse leta z'ubumwe za amerika yarageze ku rwandiko rw'amasezerano n'abatalibane azotuma amerika ikura abasirikare mu makambi atanu ari muri afghanistan mu minsi itarenze ijana na mirongo itatu n'itanu inyuma y'uko amasezerano azoba amaze gushyirwako umukono userukira intumwa za amerika muri ivyo biganiro zalmaye karizage yabivugiye ku munsi wa mbere kuri televiziyo yigenga ikurikiranwa na benshi muri ico gihugu yitwa toro news yavuze ko yavuze ko abasirikare ibihumbi bitanu ba amerika bazova muri ayo makambi ubu abasirikare ibihumbi cumi na bine barungitswe muri afghanistan kandi niho kandi hari amakambi ndwi azwi arongowe na amerika karizage yashikirije ko ibiganiro bikibandanya hagati ya amerika n'abatalibane mu kibanza n'igihe eh, yashikirije ko ibiganiro bikibandanya hagati ya amerika n'abatalibani ku kibanza n'igihe amasezerano y'amahoro azotererwa ko umukono umuvugizi w'abatalibani ajejwe politike suhulayi shahini yashikirije ku munsi w'imana ko igice kigira icenda c'ivyo biganiro n'intumwa za amerika carangiye neza tukivuga kuri afghanistan mu gihe havugwa ivyo biganiro igisasu gikomeye caraturitse hagati ku murwa mukuru kabul ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere gihitana abantu bashika kuri batanu mu gitera abatalibani biyitiriye mu gihe intumwa idasanzwe ya amerika irongoye ibiganiro n'abatalibani ariko aragendera umurwa mukuru kabure ico gisasu caturikiye hafi y'ahari ibiro bitanga imfashanyo n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri ico gihugu nasrate rahimi hano muri amerika abantu bashika kuri batanu baramaze kumenyekana ko bapfuye mu izinga rya bahamase mu gihe igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe doriyane co ku rwego rwa kane kibandanya kwiha inkumbi umushikiranganji wa mbere wa bahamase hubert minisi yemeje ko abapfuye yaremeje abo bantu ko bapfuye avuga ko amazu atari make harimo n'amagorofa yasambutse ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare croix rouge rishikiriza ko abantu ibihumbi cumi na bitatu amazu ibihumbi cumi na bitatu yononekaye canke arabomoka kugera ejo ku munsi wa mbere ico gihuhusi kivanze n'imvura cari kikiri muri bahamas kandi abagendereza ibirere bavuga ko iyo mvura nyinshi ivanze n'imiyaga ikomeye ibandanya gushika no kuri uyu munsi wa kabiri iyo miyaga y'igihuhusi doriyano ifise umuvuduko w'ibirometero amajana abiri na mirongo itatu ku isaha
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhere mu burundi aho mu gihe hari amashyirahamwe n'abanyepolitike bavuga ko icuka ca politike kihari mu burundi kidatuma hashobora gutunganywa amatora yizewe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo amenyesha ko imigambwe ibivuga usanga n'ubundi itoyagiyemwo kubera itagira abanywanyi gaston sindimwo ahamagarira abahunze bifuza kuyajamwo gutahuka mu maguru masha kuyitegurira mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ariko yemeza ko naho amasezerano ya arusha amaze imyaka cumi n'icyenda atewe ko igikumu azokwama ari umushinge w'intwaro nziza mu burundi eloje wirika neza niyo nkuru adufitiye aganira n'ijwi rya amerika icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yakuriye inkoni ku gishitsi abo bose baciyumvira n'abagisaba ko amatora yokwigizwa inyuma canke atotunganywa mu mwaka uza gaston sindimwo ngira nsubire ndabivuge abavyumva abashaka kumva bumve nuko amatora ari ntabanduka kujya seni yabishinze ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa gatanu amatora ategezwa kuba yabaye abahiganwa basabwe kwisuganya kugira ngo muri ayo matora bazobe bakurikije ibisabwa byose na sena hari ibindi bivuga ngo abanyepolitiki bari hanze ngo ntibifuza ngo amatora ivyo vyose twarabibonye muri kahise k'uburundi aho abantu bavuga iki ni igihushane bakavuga bati twifuza yuko ubutegetsi buhava bakavuga bati twifuza yuko amatora aba mugabo isango rigeze ugaca usanga ngo gusubiza inyuma kuko batiteguye neza uno munsi saba bo hanze saba bari ngaha nta n'umwe azotubuza gutegura amatora uko twabiteguye ahubwo tubavunira urugohe yuko boza kwisuganya kugira ngo ayo matora bayajemo umwanya uracariho amezi icumi canke icenda aracariho abahamagarwa bamwe bamwe nka charles nditije atwara iprona itemewe n'ubutegetsi baramaze gufata umwanzuro bagasigura impamvu batarota bitaba ibwirwa shingiro rishasha rikaba ryahanze burundu amasezerano ya arusha n'ibidayakomoka ko byose bijanye n'amahoro kunywanisha abarundi n'intwaro idakumira uraze mbere ni bwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse nk'iryo bwirizwa shingiro uraze umugwi uzocungera amatora bitwa seni abawugize ni basomambike ba petero nkuru nziza ibyo kandi bikaba mu gihe ibiganiro bikaba byarahagaze bihagarikiwe n'akarere k'ibihugu yo muri afurika y'ubuseruko hari umutekano nyuma bihungabana abantu bitwa ku munsi ku munsi cyane cyane abatavuga rumwe na leta ahantu usanga akarorero k'abanywanyi ba gatogwasa bo muri senere bitwa ku munsi ingoro zigaturirwa kandi yitwa ngo ari mu nzego za leta ariko rwasawe siko abona ibintu uburundi aho tugeze si aho gusubira mu ihumbi si aho gusubira kurondera kurara rwunda amatora aregereje reka tuyitegurire ubu udashobora kujya mu matora demokarasi ni ukuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi abo twe ntituri kumwe sene inyankamugayo twemera yuko inzira ya demokarasi ica mu ngingo igaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo bwana sindimwo nawe afitiye insiguro abanka kuja mu matora amatora atunganywa n'igihugu igihugu kabicisha ku mugwi w'igihugu ujejwe amatora hanyuma amatora kandi atunganywa n'abazoyahiganwa ejo aho bukera se nizosaba abazoyahiganwa tumenye abaribo iga hariho abavuze urwamo hageze ati nibaze guhiganwa ugasanga nta n'uwakije ngo ashike aha ko dufise imigambo mirongo ine n'ingaha cyangwa mirongo itanu iyo migambo yose izokwitaba amatora urukino ruzokinwa n'abazoyitaba ntihasubire kuba bya byo gukwegera ko by'ingwiza mirongo iyo migambo nitiza kuja kumvika kuko izokina urwo rukino nditije gushika ubu ntirumuhumuriza na gato ntibambewe kuko nta matora ashoboka uravye biriko biraba mu gihugu tugasaba kandi yuko na cane cane twebwe imigambo yacu n'iyindi migambo kandi abarundi bose ko batokwitaba ayo matora na cane cane ngo batange intonde z'abazoja eh, mu matora haba mu matora y'abajenama ba komine canke y'abashinga amateka y'abaye umukuru w'igihugu bapoperanje bakashira ku munsi wo kugira bashobore kugira atacamire umunsi umwe nyene mu kurindira kuri iryo sango rishika icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari mu bagirizwa guhonyanga amasezerano yarusha yemanga ahubwo ko uwo mwumvikano ari rwo rufatiro rw'intwaro nziza kurunganwe ruzokurikirana amasezerano yarusha yaje mu gihe igihugu kitari gifise indongozi zatowe uno munsi rero kami kayo masezerano niko tugendera ko ako kami rero tukivuza yuko abarundi buno munsi n'abejo bogakomeza ako kami kadutuma tuva mu kurondera ubutegetsi twishimikije ubuhutu canke ubututsi gushika aho dushike aho tuzorondera ubutegetsi twishimikije yuko turi abarundi aya matora y'umwaka uza ariko ategurwa mu mpari mu gihe injyane zaturutse ku yaheruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ubu zikivugwa izo zatewe n'ikindi kiringo ca perezida nkurunziza abamugwanya bavuga ko atari yemerewe akaba yagitsinze bayisokoyemwo imyaka itanu imbere yaho naho atavuga rumwe n'ubutegetsi bayavuyemwo bagiye mu y'ibanze yonyene basigura ko bamaze kuyabonamo ubusuma ibi namwe mu mashirahamwe yigenga acavuga ko bifitiye ivyemezo eroge urikaneza nairobi ijwi rya amerika mu rwanda hafunguwe ku mugaragaro ishure ry'ubuvuzi riri ku rwego mpuzamahanga iryo shure ryubatswe n'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi ryitezwe ko rizotanga ubumenyi ku baturuka mu bihugu cumi na kimwe vyo mu karere ka afurika yo hagati no mu buseruko inkuru y'idonido turayashyikirizwa na erike bagira ububusa iri shuri ry'ubuvuzi ryafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa mbere riherereye i masoro mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ryubatswe n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ni ishuri rizaba riri ku rwego mpuzamahanga kuko rizafasha ibihugu cumi na kimwe byo muri afurika yo hagati nayo mu burasirazuba nk'uko byasobanuwe pasita bureshiyasi ruguru ukuriye itorero ry'abadivantisite ku mugabane wa afurika aragaruka ku mpamvu bahisemo kuryubaka mu rwanda ati twumvise neza ko imana yaduhamagariye kugira icyo dukora noneho dutangira gushaka ahantu dushingiye ku myumvire nanone reka mvuge ngo imana yatuyoboye muri iki gihugu cyiza cyihuta mu iterambere ku mugabane wa afurika aricyo rwanda pasita ruguru yashimangiye ko mu minsi mike abanyeshuri baturutse mu mpande zitandukanye baratangira kwiga amasomo y'ubuvuzi kandi ko bazajya barangiza bafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru ati nibyo bidutera kumwenyura kugeza ubu si ukubabona umunsi umwe biga gusa ahubwo bazanagaragara mu bashoboye gutanga serivisi kandi bigira impinduka ku baturage bazaba babana nabo iki ni icyiciro cya mbere gusa hari byinshi biri imbere icyerekezo ntikirarangira inzozi z'iri shuri ni ukubona abantu barikuyeho inyungu bitari ku rwanda gusa ahubwo no ku karere muri afurika y'uburasirazuba niyo hagati bitari ku buvuzi gusa ahubwo no kuri serivisi z'ubuzima pasita tedi wilson ukuriye ku isi itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi nawe akavuga ko iri shuri ry'ubuvuzi ari igisubizo kirambye mu karere iri shuri ry'ubuvuzi rizagira ikinyuranyo ku mibereho y'abaturage kuko rizibanda ku rwego rukomeye rwo kwegera abaturage imbonankubone mu mitekerereze mu by'imibereho myiza n'imyemerere umukuru w'u rwanda paul kagame muri uyu muhango yashimiye ubufatanye itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi badahwema kugaragariza u rwanda mu myaka ijana bamaze batanga ibikorwa byabo ku butaka bw'u rwanda itorero ryabaye umufatanyabikorwa w'ingenzi wa guverinoma mu gutanga serivisi z'ubuzima n'uburezi imyaka ijana ibikorwa by'abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu rwanda byagize inyungu ku cyerekezo gihuriweho n'imikoranire myiza mu gushyiraho ishuri ry'ubuvuzi rizafasha akarere ka afurika y'iburasirazuba no hagati twabonye ubushake bwanyu mu bufatanye butanga umusaruro bitari ku rwanda gusa ahubwo no ku karere kagutse ibyo ni ibyo gushimirwa cyane umukuru w'u rwanda yanizeje gukomeza ubufatanye burambye hagati ya leta n'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi birasubiza ubusabe bwabo yavuze ko bazakomeza gufatanya mu kwagura ibikorwa by'iri torero leta ikazabaha ubutaka bwo kubyaguriraho kandi ikagira uruhare rukomeye rwo kubagezaho ibikorwa remezo by'iterambere birimo imihanda n'ibindi perezida kagame yashimye kandi abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku bufatanye bwabo mu rugendo rw'iterambere mu cyerekezo u rwanda rwihaye kaminuza y'abadivantisite muri afurika yo hagati iri hano ngo itange umusanzu kuri ejo hazaza h'abaturage b'igihugu cyacu n'ab'akarere kacu munyemerere nongere mbashimire mwese ndetse n'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi kuba barasangiye natwe icyerekezo cyacu bakumva ejo hazaza h'u rwanda baduherekeza mu rugendo rwacu rugamije guhindura igihugu hanze ibikorwa by'iyogezabutumwa mu bayoboke babo mu isabukuru y'imyaka ijana bamaze mu rwanda haragaragara ibikorwa remezo by'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi birimo ibitaro ibigo nderabuzima ibigo by'amashuri n'ibindi iri shuri ry'ubuvuzi ryatashywe ku mugaragaro mu rwanda ni irya kabiri kuko irindi riri mu gihugu cya nigeria ku mugabane wa afurika ribaye irya karindwi hirya no hino ku isi nyuma y'ayandi bubatse biteganijwe ko mu ntangiriro z'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri aribwo abanyeshuri bazatangira kuryigiramo ku rwanda iri rije ryunganira irindi shuri ry'ubuvuzi ku rwego mpuzamahanga ryatashywe mu mwaka ushize mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda biteganijwe kandi ko buri mwaka rizajya ryakira abanyeshuri mirongo itanu na batanu baturutse mu mpande zitandukanye ishuri nk'iri rifatwa nk'igisubizo cyane ku rwanda mu rwego rw'ubuvuzi aho umuganga umwe avura ibihumbi cumi na birindwi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
muwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ukwezi kw'icyenda kwaraye gutanguye ubumwe bwa afurika bwaguhariye ukwezi ku kwegeranya ibigwanisho bito bito bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye bya afurika ubumwe bwa afurika bwakwise ukwezi kw'ikigongwe mu damnisiti kugira abazasubiza ibigwanisho ku bushake bwabo ntibahanwe amwe mu mashyirahamwe agwanya bene ivyo bigwanisho arashima icyo gikorwa akanahamagarira igihugu ca tanzania kutirukana impunzi z'abarundi ku nguvu kugira ntihabe abo hitanwa na bene ivyo bigwanisho bito bito bikivugwa mu burundi inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru umuryango w'ubumwe bwa afurika ufata ko ukwezi kw'icenda uno mwaka ari ukwezi kudasanzwe ku ntambwe yo gukura ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye ubutwari ubumwe bwa afurika abdel fatah al sisi ari nawe perezida wa misiri ahamagarira ibihugu bitandukanye kubahiriza ikigongwe cagenewe abosubiza ivyo bigwanisho ku bushake bwabo asaba ko batokurikiranwa n'ubutungane canke amareta mu ntumbero yo guhimiriza ko ivyo bigwanisho bito bito bikugwa mu banyagihugu abahamagarirwa gusubiza ivyo bigwanisho ni cane cane imigwi igwana canke inzego za leta zovyaka abanyagihugu b'abasivile babitunze amwe mu mashirahamwe agwanya bene ivyo bigwanisho arashima iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika yamara akavuga ko ibihugu bitandukanye atagushaka vyerekana ko gukura mu banyagihugu ivyo bigwanisho rimwe muri ayo mashirahamwe ni MIRPD rigwanya ikwiragizwa ry'ibigwanisho bito bito mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini Jean Claude Senzinkayo atwara iryo shirahamwe ibimenyetso rero bikuru bikuru twari kurabira ko bwa mbere bwo ni uko bari kuba nk'ubu unye two turumva tuti mu gihugu kinaka hari ibibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakiririrwamo ibirwanisho tukaba twumva tuti hari amanimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ivyo birwanisho byo byose rero ni bimwe mu byo twibaza ko byari korohereza icyo gikorwa kugira ngo kigenda neza tugasaba tuti aya mareta agize afurika nyabona n'ibikubita agashi inzego z'umutekano amashyirahamwe abaki turabe ko twozorangiza uku kwezi ibirwanisho bitari bike bishoboye gukurwa mu maboko y'ababitunze batabifitiye uruhusha mwibuke ko ari ukurokora ubuzima bw'umuntu ntaho bitaniye rero no kumuha amaraso umuntu nimba yakoze icaha akarengukanwa imbere y'ubutungane aho kuyicwa canke kuborezwa igufa hakoreshejwe ibigwanisho ikindi giteye amakenga ku bw'iryo shirahamwe MIRPD ni ingingo iherutse gufatwa n'igihugu ca Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi MIRPD yibutsa ko abo barundi bahunze ivyo bigwanisho n'ubu bitarakugwa mu batabifitiye uburenganzira izo mpunzi bwa mbere bwo zihunga ziva mu Burundi zahunzeyo kubera ko hari ibigwanisho vyariko birakoreshwa hirya no hino ngira ngo abatari bake baravyibuka amagerenade ashwiriragizwa hirya no hino abaraswa abanyurutswa n'ibindi iki ni ikibazo kidasanzwe kuko no muri izo nkambi nyine bitwa ko bari mu gihugu cya tanzania hari abagiye barabasangayo batwaye ibigwanisho ku batoterezayo twebwe tukabona yuko ayo mareta ibyo yari akwiye gufashanyamwo ari iby'uko bofasha impunzi iyo ariyo yose yahungiye mu gihugu cya tanzania yifuza gutaha ku bushake bwayo igataha ariko uwumva ko atararonka ihumure mu mutima canke aho yahunze ava hataratekana wakarindira naho rero dusaba ishyirahamwe hasere rishinzwe impunzi tuti ntirigerageze nyabuna barondere ikindi gihugu bashobora kuzojyana muri izo mpunzi tanzania niyo bitakizikeneye yamara iryo shirahamwe rirashima utwigoro twashitswe ko n'ibihugu by'u rwanda n'ubuganda byasinye amasezerano yo kunagura imigenderanire riti n'uburundi ntibwumvikane n'u rwanda kugira ngo amahoro agaruke mu karere kose ryibutsa ko ku mipaka ibyo bihugu bihana hari abanyagihugu bamaze kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ibigwanisho bito bito ari nabyo ubumwe bwa afurika busaba ko byoranduranwa n'imizi bakora ibishoboka byose ibyo basinye byose biri muri ayo masezerano bishyirwe mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibiri no mu bihugu bibanyi biruhutse imigenderanire isubire kuba nk'uko yari iri kera basumiranire nk'uko byahora tuboneyeho rero mbere no gusaba ko igihugu cy'u Burundi n'u rwanda nabo boheza bakagira ibiganiro hamwe n'ibyo bagashika ku masezerano nk'ayo u rwanda n'ubuganda bashyitse ko kuko vyoba mu byofasha ko aka karere kose inzego zibishinzwe ziheza zigakorana zigafashanya haba mu kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho haba mu kurwanya abakoresha ibirwanisho bicira umuriro batabifitiye impusha ndetse rero no mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri kano karere kose ukwezi kw'ikigongwe mu gukura ibigwanisho biri mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ubumwe bwa afurika bwagenye ko kuzorangira itariki mirongo itatu z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka kwatanguye kubahirizwa kuva mu myaka ibiri iheze ubumwe bwa afurika bwifuza ko mu kwezi kw'icenda umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atabigwanisho vyoba bikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira yamara amashirahamwe yigenga abona ko impinga ikiri ndende Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu bwongereza umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Labour Party Jeremy Corbyn yatangaje ko yifuza ko haba amatora ku buryo bwihuse kandi ku mugambwe wiwe uzoburizamwo umugambi wo kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ata amasezerano ashyizwe ko inkuru y'ido n'ido turayibaza umumenyeshamakuru wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza mu ijambo yavugiye mu mujyi wa salford mu majyaruguru y'ubwongereza ahari hateraniye imbaga y'abarwanashyaka b'abareba jeremy corbyn yavuze ko amatora aribwo buryo bwonyine abaturage basigaranye kugira ngo bashobore kuburizamo umugambi wo kuva mu muryango w'uburayi nta masezerano so first we must come together to stop no mbere ya deal byose tugomba kunga ubumwe kugira ngo tuburize muri uyu mugambi ibizakorwa muri iki cyumweru niyo mahirwe yacu ya nyuma turimo turafatanya n'andi mashyaka dukora ibishoboka byose kugira ngo turohore igihugu cyacu kubera iyo mpamvu dukeneye amatora amatora niyo nzira iboneye ya demokarasi iha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo aho baganisha igihugu
jeremy corbyn yakomeje avuga ko intambara yo kuburizamo umugambi wo kuva mu muryango w'ibihugu by'uburayi nta masezerano atari intambara hagati y'abashaka kuvamo n'abashaka kugumamo atahubwo ni intambara y'imbaga ihanganye n'abandi bace bashaka gukoresha ibyavuye muri kamarampaka kugira ngo bagwize ubukungu n'ubutegetsi ku bari basanzwe bari ku isonga ati binyuze mu matora abaturage bazahitamo guhitamo imwe muri aya mayira abiri akurikira
bazahitamo kubona inganda zacu zihomba mu gihe abakire bazarushaho gukira kubera amasezerano bazagirana na amerika iyobowe na trump cyangwa se bazahitamo indi nzira yabazana imibereho myiza umutekano akazi gahemba neza mu turere twose ishyaka rya leba rizaha abaturage uburyo bwo kwisubiza ubutegetsi bagira ijambo ku bibazo bireba bihitiremo icyo bashaka nko kuguma mu muryango w'uburayi umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'iriri ku butegetsi yakomeje avuga ko mu gihe inteko nshingamategeko yiteguye gusubukura imirimo yayo kuri uyu wa kabiri ishyaka leba ryanogeje ingingo zo kuzaburizamo umugambi wa boris johnson wo kuvana ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'uburayi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi If you can contain your excitement for another nimushobora kwihangana amasaha make gusa muraza kubona ibyo tuza kugeza ku nteko ishinga amategeko iterana kuri uyu wa kabiri dushingiye ku mugambi uhuriweho na benshi mu nteko nizera ko uzatuma dutora itegeko ribuza leta kutuvana mu muryango w'uburayi nta masezerano nicyo cyihutirwa no deal. I think that is a priority.
hagati aho minisitiri w'intebe boris johnson ntiyicaye ubusa nawe yaba arimo kwitegura amatora icyemezo cyo kuyakoresha ariko kikaba cyafatwa ari uko abonye ko abadepite batoye itegeko rimubangamira bagasaba ko igihe cyo kuva mu muryango w'uburayi cyakongerwa nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ikibazo cyaba gisigaye cyaba ari ukumenya niba ayo matora yaba mbere y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwakira cyangwa se akaba nyuma nibutse ko abatavuga rumwe na boris johnson bakomeje kuvuga ko atatowe n'abaturage kujya mu matora rero aramutse yatsinze byamuha imbaraga zirengejeho venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres inshuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hari niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi nimutangwe no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.